kuri radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye butandukana ni thomas kamirindo ubasuhuza ikaze kuri radiyo yanyu amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo ni aroyizi bigira imana
tagize mwaramutse tomasi mwaramutse abaduteze amatwi muri kano gatondo turahera muyavugwa mu karere k'ibiyaga binini leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo yararangije igice cya mbere cy'ibiganiro by'amahoro i nairobi muri kenya byayihuza n'imihari itari mike yitwaje ibigwanisho igisibije mu buraruko bw'icyo gihugu perezidansi ya kongo yavuze ejo ku munsi wa kane ko ibi biganiro byamaze iminsi itatu mu ndwi iheze perezidansi ya kenya yari yatangaje ko igisagara cya nairobi kizokwakira ibiganiro hagati ya leta ya rdc hamwe n'imihari ya baroberi hafi intumwa mirongo itatu ziserukira imihari yitwaje ibigwanisho mu ntara za ituri kivu y'uburaruko hamwe n'iyumanuko zarabitumiwemwo bahuye n'intumwa za perezida felix cisekedi perezidansi ya kongo yavuze kandi ko iyi mibonano izokurikira mu ndwi ziri imbere ibiganiro by'i nairobi byatanguye inyuma y'ukwezi repubulika ya demokarasi ya kongo ihambije yinjira mu muryango wa EAC umuryango w'ibihugu indwi usangiye isoko rusangi abategetsi ba Kenya Uganda Burundi u Rwanda na RDC mu ndwi iheze bavuze ko bariko bararaba uko boshiraho inteko z'akarere zizogwanya imihari y'abaroberi igisibije mu karere k'ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara y'uburusiya muri ukraine irabandanya ivugwa perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden yayisabiye amafaranga angana n'imiliyaridi mirongo itatu z'amadolari yayisabye yasabye kongere ya amerika n'amahera y'inyongera arenze kuyo imaze gutanga akazofasha ukraine kugira ihangane n'ingabo z'uburusiya mu mezi atanu ari imbere imbere yo gushikiriza uwo mugambi w'amafaranga perezidansi ya amerika white house yavuze ko iyi mfashanyo nshasha igabuwemwo imiliyaridi mirongo ibiri z'amadolari azogura ibigwanisho imiliyaridi umunani n'ibice bitanu nayo akazofasha mu by'ubutunzi muri ukraine hamwe n'imiliyaridi zitatu nayo zizofasha abanyagihugu bagize ingaruka n'iyo ntambara perezida biden yavuze ko amafaranga yatekanijwe gufasha ukraine asa n'ayaheze akavuga ko yizigiye ko kongere ya amerika izomwemerera ikazobandanya ifasha ukraine naho abayigize basanzwe badahuza mu bya politike mu butumwa yashikirije perezida w'uburusiya vladimir putin perezida biden yavuze ko yamubwiye ko atazigera yigarurira ico gihugu ca ukraine ni mu gihe uburusiya bwagabye ibindi bitero bishasha mu buseruko bwa Ukraine aho umunyamabanga mukuru wa UNI Antonio Guterres yari yagendeye umugwa mukuru Kiev hamwe n'imicungararo yawo ahasambuwe n'ibitero by'uburusiya kuri iyo ntambara nyene Ukraine jo ku munsi wa kane yavuze ko abasirikare mirongo ine na batanu bayo hamwe n'abasivile bafashwe n'uburusiya barekuwe mu guhanahana imbohe kwabaye gushasha ariko igitigiri c'abarusiya batanzwe na Ukraine co nticavuzwe icegera c'umushikiranganji wa mbere muri Ukraine Iriana Vereskuch yavuze ko mu banya Ukraine batanzwe harimo abasirikare b'intwazangabo cumi na batatu abasirikare bato bato mirongo ibiri hamwe n'abasivile cumi na babiri abanyororo batari bake baramaze guhanwahanwa hagati y'ivyo bihugu vya Ukraine n'Uburusiya kuva intambara itangura ku itariki ya mirongo ibiri na kane z'ukwezi kwa kabiri Ukraine yavuze mu ndwi iheze ko abanya-Ukraine cumi n'icenda babohowe inyuma y'iminsi abandi bantu batanzwe
Washington ijwi rya Amerika
nayo muri Afghanistan abantu babiri ibisasu bibiri bitandukanye byaturikijwe mu modoka zunguruza abantu mu buraruko bw'icyo gihugu ejo ku munsi wa kane byahitanye abantu bashika icyenda abandi cumi na batatu barakomereka Mohamed Asif Waziri umuvugizi w'igipolisi cy'intara byabereyemo yavuze ko izi bombe zahanye iminota mu guturika mu bice by'i Mazar Sharif umugwa mukuru w'intara ya Bark abarondegwa kwicwa n'ibyo bitero bari ngo abayisilamu b'abashiyite nk'uko yabivuze umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu waremanze ko ari wo wakoze ibyo bitero bikurikiye ibindi bitero by'iterabwoba byaranzwe muri Afghanistani uku kwezi byahitanye abarenga cumi hamwe n'abatari bake bakomeretse abatalibani bari ku butegetsi muri Afghanistani bavuze muri indwi ko abajejwe umutekano babo bakuyeho umuhari w'iterabwoba ISIS-K ubangamiye Afghanistani bavuga kandi ko utwigoro two kurangiza ibisigarira byawo tukibandanya ariko abanyeafghanistani mu gihugu hamwe n'amakungu ntibakunze kwemera ibi byama bitangazwa n'ubutegetsi bw'abatalibani tugaruke ku mugabane wa afurika perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa ejo kuwa kane yarashimagije ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bwa afurika cdao kubona ryarafashe ingingo zo guhana abihaye ingendo za kudeta akarere ka afurika y'uburengero karanzwemo za kudeta mu mezi aheze kandi uwo muryango w'ibihugu cumi na bitanu wararungitse inteko zo kugarukana umutekano muri Gine Bisawu inyuma y'aho hari abari bagerageje gutembagaza ubutegetsi ariko bibata kuw'amazi inyuma yo kuganira na perezida wa Guinea Conakry Umaro Sisoko Embalo yari mu rugendo muri Afurika y'Epfo ejo kuwa kane perezida Ramaphosa yavuze ko Afurika ikwiye gufatira akarorero kuri iryo shyirahamwe rya CEDEAO ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afurika inteko za CEDEAO zarungitswe gufasha muri Guinea Bissau inyuma ya kudeta yaburijwemo zigizwe n'ibihugu bya Ghana igihugu cya Cote d'Ivoire Nigeria hamwe na Senegal
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri yutube instagram na facebook voa radiyo yacu naho ku maradiyo yanyu mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe muri uganda kandi mu karere ka kisoro muri uyu mwanya murimo muratwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu urukiko rw'ikirenga rw'u rwanda rwahagurukiye kurwanya ruswa mu nkiko zo mu gihugu ruswa mu nzego z'ubutabera cyane cyane mu rwego rw'ubucamanza ishobora guha icyuho ruswa mu zindi nzego z'ubutegetsi no mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo kuko hatabaho ubushake bwo guhana abayikurikiranyweho kuko bakabikoze nabo barangwa na ruswa uyu ni perezida w'urukiko rw'ikirenga rw'u rwanda faustin nteziryayo no mu burundi naho leta irasaba abapolisi cyane cyane abashyashya kurwanya ruswa mu gihugu amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na Thomas Kamirindi. nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi mu burundi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano gervais ndirakobuca arasaba abapolisi baherutse gushyirwa mu myanya y'ubuyobozi guharanira kurwanya ruswa ni mu gihe igipolisi kiri mu bigo bya leta bivugwamo ruswa nyinshi iyi nkuru twayiteguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika desire hatungimana uri i kigali mu rwanda indwi igiye kurangira umukuru w'igihugu agenya abapolisi mu mabanga mashasha yo kurongora abandi haba mu burongozi bukuru bw'igipolisi mu turere no mu ntara kabaye akaryo ku mushikiranganji w'intore hagati mu gihugu n'umutekano ko gukeza abo baherutse kuronswa amabanga ariko agira ko abatekera n'impanuro kugira akazi bagiye gukora kazogira icyo kamariye abanyagihugu tube sitabure dabura mu miryango yacu ko ntuzoja ku kazi waraye mu nduru ngo ushise ku kazi wari kizohereza amaboko n'uwo ujejwe ntiyaza kukuraba hari igihe azosanga wijiriwe ryashavu wavanye muhira ucuri mutako tubanze twuzuze mu ngo zacu hanyuma no ku kazi bizoca bigenda neza umenya abo tujejwe ku buryo naho ugeze hose bakubajije ati uri komiseri provinsiyare nkako nawe uhura n'umuntu akakubaza ati mbega ubuze ibitigiri by'abapolisi bangana iki mu ntari wawe utirirwa ubaza ngo reka nze kurondera kiba kiri ngaha mu mutwe tumenye abapolisi tujejwe umwe wese tumenye icyo ashoboye n'icyo adashoboye umushikiranganji ndirakobuca n'ahashima ko hari intambwe yamaze gushika ko aragabisha abajejwe gutanga amasoko igisata kikirangwamwo ibiturire bituma abantu bataronka ivyo bagenewe asaba izo ndongozi kubera akarorero abo bajejwe mu kurwanya igiturire n'amabi yacu ikintu kijanye n'igiturire n'ibyo byose twahora turinda gusaba ngo genda uzogaruka kandi hari uburyo bw'uko umuntu ugenda umwuzurije umutunganirije byose tubigire kirazira tumaze gutera intambwe ikomeye muri iyi myaka ibiri iheze ariko dushyiremo akandi kariro dushike kuri ya ntumbero ya nyir'icyubahiro aho umwenegihugu atunganirizwa atacarinze gusaba hanyuma bene gihugu bo nyene ari bazotubera ivyabona mu byo bazo bavuga bati mu gipolisi ubu byifashe uko gabriel rufiri arongoye ishyirahamwe oricom yishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta arashima kubona umushikiranganji mu vyajejwe harimo umutekano agaruka ku kibazo cy'igiturire rufiri aremeza ko muri ino minsi ho vyiraye na cane cane ahatangiwe igitoro gisigaye ari nk'umuzi w'ibuye n'ahashima asaba umushikiranganji ko ingingo zifatwa zigendana n'imperekeza nuko hoba co nokwita umugwi woza urakora nka bijya bagize mu bijyanye n'abakontabure ibyo twokwita resemeni temwe bakaza baragira za nkete siripurize ni ukuvuga abantu bagenda kugira amasuzumwa batazi ko bagiye kuyagira bakaza baragenzura eka n'ibi by'amasoko hakwiye kuba nyine ama inspektion aza arakurikirana kugira ngo barabe ko biriko bigenda neza nicyo twibaza ko byoshobora gufasha mu gihe mu burundi hamaze iminsi hibonekeza ubusuma bukorwa n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi umushikiranganji ndirako buca asaba abategetsi bashasha mu gipolisi kuhagabira asaba izo ndongozi mu gipolisi gufasha kugira abapolisi bagendanira abantu basubizwa mu makambi amenyesha ko abakora ubwo bubisha bashobora kuba bafatikanya n'abapolisi basa n'abahevye umwuga umupolisi amaze umwaka imyaka ibiri imyaka itatu adataha mu ikambi aba yamaze gutakaza ndakarishye y'umupolisi bica bigorana hariho abapolisi benshi bari inyuma y'abantu mbere harimo n'abari inyuma y'abantu banditswe yuko bari muri urwo rwego rwo gucungera inzego abatari muri izo nzego bose abo bapolisi bose baveyo bose atanu bavuyeyo nta mupolisi twifuza kwaba umunyezamu wo kugura porotayi nta mupolisi twifuza kwaba umwungeri wo kuza kuragira inka naze rero akorera igihugu areke gukorera abantu umushikiranganji javendera ko buca yasavye abarongoye igipolisi mu ntara gukorana na baburamatari kuko ikiza covid 19 ngo cyasubire kwibonekeza mu ntara zimwe zimwe z'uburundi nka kirundo yasavye kuzitira abataronerwa ingingo zose zo kurwanya ico kiza zigakurikizwa abatavyubahirije bagahanwa desire atungimana kigali ijwi ry'amerika desire atungimana urakoze dukomereze ku kibazo cya ruswa noneho mu rwanda urukiko rw'ikirenga rumaze gushinga itsinda ryo kukirwanya mu nkiko zo mu gihugu ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Iri tsinda rigizwe n'abantu mirongo irindwi na batandatu basanzwe bakora imirimo inyuranye mu nkiko. Amabwiriza ashyiraho iri tsinda yatanze inshingano zo gutahura ruswa cyangwa ibyuho biyiganishaho. Umukuru w'urukiko rw'ikirenga Faustin Nteziryayo watangije iri tsinda yavuze ko imikorere yabo igomba guhindura isura mbi bamwe mu baturage bafite ku rwego rw'ubutabera ndetse asobanura ko igihugu kirimo ruswa kigabanya icyizere abaturage bagirira ababayobora. Bwana Nteziryayo asaba abari mu rwego rw'ubutabera gushyira akarusho mu guhangana na ruswa ruswa mu nzego z'ubutabera cyane cyane mu rwego rw'ubucamanza ishobora guha icyuho ruswa mu zindi nzego z'ubutegetsi no mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo kuko hatabaho ubushake bwo guhana abayikurikiranyweho kuko abakabikoze nabo barangwa barangwa na ruswa niyo mpamvu urwego rw'ubucamanza bukora neza nta kubogama ari urufunguzo rw'ingamba zose zo kurwanya ruswa komite yashyizweho yasabwe kuzacunga neza hagaragaye icyoho cya ruswa bakahakurikirana amazi atararenga inkombe ndetse bakabasha gutangaza uwo ari we wese wagaragarwaho na ruswa bwana hitiyaremye alphonse usanzwe ari umucamanza mu rukiko rw'ikirenga niwe wabaye umuyobozi w'iyi komite yasobanuye ko bifuza kuzasoza neza inshingano bahawe turasabwa gutanga umusaruro uhagije kuko imbogamizi zari ziriho ubu zitagihari ubu noneho izo komite ziri ku nzego zose z'ubucamanza kugeza no mu rukiko rw'ikirenga ntawe ugomba kumva ko hari abo ingamba zo kurwanya ruswa zitareba abashyizwe muri komite kugeza ubu sinzi ko hari uwabyanze barasabwa gukora inshingano zabo uko bikwiye cyane cyane iyo gukurikirana no gutanga amakuru ku gihe ahagaragaye nk'icyuho cya ruswa amazi atararenga inkombe twese ndabizi ko dufite inshingano zisanzwe z'akazi dusanganywe ariko ubwo n'aka komite nta kandi kazi kiyongeyeho nuko tukaba dusabwa kugatunganya mu bwitange iyi komite nshya yashyizweho kuri uyu wa kane ije isimbura yari yarashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bivuze ko yananiwe gukora mu byagaragajwe nk'ibyayinanije hari ukwanga kwiteranya kwagiye kuboneka mu bari bagize iyi komite yavuyeho abacamanza bitabiriye uyu muhango bagaragaje ko usibye kurwanya ruswa umucamanza akwiye no kugira indi myitwarire myiza uyu ni kariwabo sharire umucamanza mu rukiko rw'ubujurire abakozi b'inkiko bari bakwiriye kumva yuko standari y'imyitwarire yabo ntabwo ishakirwa muri rubanda ahubwo bafite indi bashakirwaho ntabwo twari dukwiriye kuba tugihanirwa gufata amafaranga ya ruswa wari ukwiriye no guhanirwa yuko wagiye mu kabari ntiwishyure umwenda wari ukwiriye guhanirwa yuko niba wariyandagaje ukagera n'aho byari umwana hanze ugahanirwa yuko udatanga indezo ntushobora kuza guca urubanza rw'umuntu utaratanze indezo uwawe ari uko bakwirukaho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu abakozi basaga mirongo cyenda bo mu rwego rw'ubutabera bagaragaweho n'amakosa anyuranye arimo na ruswa harimo mirongo itandatu na bane birukanywe burundu n'abagiye bahabwa ibihano binyuranye urwego rw'ubutabera ruzwa mu zitungwa agatoki kugaragaramo ruswa aho hari abaturage bakunze kugaragaza ko baseragizwa mu nkiko kugira ngo bakunde bibwirize batange ruswa hakiyongeraho n'igitutu cy'imiryango mpuzamahanga ikunze gushinja urwego rw'ubutabera bw'u rwanda kutigenga aho iyo miryango ivuga ko urwego rw'ubutabera rufata ibyemezo bigendanye n'umurongo politiki y'igihugu iba yifuza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugume mu rwanda kandi mu rwego rw'ubutabera urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge i kigali rwaraye rutegetse ko jean bosco uwihoreye uzwi cyane cyane nka ndimbati akomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza rwe ko rutangira kuburanishwa mu mizi yarwo eric bagira ubusa aratubwira inkuru irambuye nta ngingo n'imwe mu zo bwana jean bosco uwihoreye bakunze kwita ndimbati n'ubwunganizi batanze mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge zahawe agaciro uregwa ntiyagaragaye mu cyumba cy'urukiko habonekaga uruhande rw'ubushinjacyaha abavandimwe n'abafana be benshi bakunze kumukurikira muri sinema nyarwanda ubushinjacyaha bw'u rwanda burega ndimbati icyaha cyo gusambanya umwana uyu mugabo wamamaye muri sinema nyarwanda icyaha aragihakana akavuga ko bakoranye imibonano mpuzabitsina babyumvikanyeho uregwa n'ubwunganizi bajurira icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge bakinenga ko kitubahirije amahame agenga imanza z'inshinjabyaha bavuga ko cyavukije uwihoreye inshingano zo kwita ku bana be uwihoreye n'ubwunganizi bavuga ko icyemezo ku rwego rwa mbere cyashingiye ku nyandiko n'ubuhamya bidatanga umucyo ku kibazo cyagombaga gusuzumwa bajiriye bavuga ko urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge rwagombaga gufata icyemezo rushingiye ku bimenyetso simusiga bitangwa n'abahanga bavuga kandi ko umucamanza ku rwego rwa mbere yagombaga kwita ku matariki uregwa n'urega bakoreyeho imibonano mpuzabitsina ndimbati n'ubwunganizi kandi banenze icyemezo cya mbere bavuga ko kitahaye agaciro abishingizi bari batanze ubwo basabaga kuregwa yarekurwa by'agateganyo bakavuga ko kuba afite umwirondoro n'aho abarizo hazwi atabangamira iperereza ubushinjacyaha bukimukoraho uruhande rw'iregura ruvuga ko gufunga bwana ndimbati byaba ari ugushyira mu kaga abashinzwe kwitaho uwari umukoresha wa kabahizi ufatwa nk'umutangabuhamya muri uru rubanza avuga ko ku itariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa cumi n'abiri ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ataraye mu rugo mu gihe kabahizi we avuga ko mu ijoro ryo ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri aribwo ndimbati yaraye amusambanya nyuma yo kumusindisha metre bayisabe bunga uregwa akavuga ko ayo matariki arushaho gutera urujijo kandi n'ababyeyi b'umwana bemeza ko batazi itariki ya nyayo yavukiyeho avuga ko hari abandi bamuri inyuma kuko yakingiwe bwa mbere ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri na kabiri akavuga ko ibimenyetso aregesha bibumbatiye ugushidikanya uyu munyamategeko akavuga ko dosiye ya kabahizi yatangiye gukurikiranwa ari uko ageze mu itangazamakuru ubushinjacyaha bwo busabira uwihoreye yari yasindimbati gukomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe bukimukoraho iperereza buvuga ko nta nenge n'imwe busanga mu cyemezo cy'umucamanza wa mbere buvuga ko bushingiye ku makuru agaragara mu bitabo byandikwamo abana bavukiye kwa muganga biboneka ko kabahizi yavutse ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na kabiri buvuga ko umunsi ataraye aho yakoraga aribwo ndimbati yamusambanije ubushinjacyaha bushimangira ko urukiko rw'ibanze rutanyuranije n'amahame areba imanza z'inshinjabyaha busanga hari impamvu zikomeye zituma uregwa akomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza ubushinjacyaha busobanura ko urukiko mu bushishozi bwarwo arirwo ruha agaciro abishingizi batangwa mu rubanza buvuga ko burega ndimbati icyaha gihanishwa igihano cy'igifungo kuva ku myaka ibiri kuzamura bugakomeza gusaba ko afungwa by'agateganyo kuko bukimukoraho iperereza urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwakiriye ubujurire ruvuga ko uwabyaranye na ndimbati amushinja kandi abahanga bagaragaje ko abana b'impanga ari abandimbati ruvuga kandi ko kuba impande zombi zitemeranywa ku matariki bikekwa ko kabahizi yasambanyirijweho bidakuraho impamvu zikomeye zituma ubushinjacyaha bukekaho uwihoreye icyaha ruvuga ko ndimbati atagaragaza undi munsi yamusambanyirijeho rushingiye ku ngingo z'amategeko urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwanze ibisobanuro byose by'uregwa n'ubwunganizi rwavuze ko kuba gufungwa by'agateganyo ari irengayobora nta gaciro byahabwa igihe hari impamvu zikomeye ku muntu ukekwaho icyaha gihanishwa igihano kuva ku myaka ibiri y'igifungo kuzamura naho ku ngingo y'abishingizi yari yatanze nayo urukiko rwayiteye utwatsi rwasobanuye ko kuvuga ko abishingizi ari inyangamugayo kandi nta nyandiko igaragaza ko bazamwishingira nta gaciro rwabiha aho bagombye kuba bagaragaza mu nyandiko uburyo bashobora kwirengera ibyangiritse ku kijyanye no kuba burana avuga ko afite aho abarizwa n'umwirondoro bizwi urukiko nabyo rwabitesheje agaciro rwashimangiye ko ndimba ataregwa icyaha gikomeye rwabaye cyo kimwe no kuba avuga ko yamufashaga kurera abana kandi yifuza gukomeza izo nshingano urukiko rwavuze ko bidakuraho uburemere bw'icyaha akurikiranyweho nyuma y'isesengura ry'urukiko umucamanza yategetse ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge gihama uko kiri mu ngingo zacyo zose yategetse ko bwana jean bosco ubihoreye uzwi nka ndimbati akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe agitegereje kuburana urubanza mu mizi ni urubanza rwakurikiranywe n'abantu benshi biganjemo abafana ba bwana ndimbati bamwe muri bo bakurikiranye icyemezo cy'urukiko biyunamiriye abandi bitangiriye itama nk'ikimenyetso cy'akababaro ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika dusubire mu burundi kandi turacyari mu rwego rw'ubutabera imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abunganira mu mategeko muganga christophe sahabo barasaba ko afungurwa dr sahabo yayoboraga ibitaro byigenga kira hospital biri i bujumbura mbere y'uko ategekwa kwegura amaze gufungwa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda yakurikiranye iyi nkuru.
Muganga Sabo Christophe azwi cyane atwara ibitaro by'akarorero bikomeye mu byigenga i Bujumbura Kira Hospital ari naho asanzwe avura nk'umuhinga mu ndwara z'amaso akaba n'umwigisha muri za kaminuza ubu ari mu minwe y'igipolisi yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'uku kwezi kwa kane ari kumwe n'umufaransa Dr Jean David Pilote atwara urwego nyobozi rw'ivyo bitaro bajanwe gufungirwa mu biro biro vy'iperereza i Bujumbura nk'uko abamuburanira bavyemeza bukeye bwaho uwo mufaransa yaciye ari kugwa abamuburanira bavuga ko gushika ubu inyuma y'ukwezi atarigera amenyeshwa icaha ryagirizwa ndetse ko amagara yiwe amukitse Maître Ernest Ndikumana na Maître Emmanuel Hakizimana baburanira Dr Sahabo Christophe ntibashimye kuduha ijwi yamara bahaye ijwi rya Amerika urwandiko barungikiye umushikirizamanza kizigenza wa Republika repubulika bamwereka iyo nyangwa ry'amategeko riri muri iyo dosiye babona ko uwo baburanira bisa n'uko yanyurujwe akajanwa gufungirwa aho atazi kandi ataramenyeshwa ibyaha akurikiranywe ko batinya kubahwa mushikirizamanza wa repubulika yabwirizwa kurenganurwa ahubwo agahabwa n'indishi y'akababaro bibutsa ko atamuntu arenze iminsi indwi canke bibaye ngombwa iminsi cumi n'ine afunzwe atarashikirizwa ubutungane bagatangazwa n'uko ukwezi kugiye guhera dr sahabu afungiwe mu biro vy'iperereza bongera ko k'uwo mugabo atawemerewe kumuraba aho afungiwe yaba umuryango wiwe abamwunganira canke abandi bamwegereye harimwo n'abaganga bitaho ingwara ya asuma asanzwe afise bati niho nyangwa rikabije ry'amategeko ryerekana agashavu abamufashe bari bamufitiye basaba bashimitse k'uwo baburanira yorekugwa akaburana yidegembya canke agashikirizwa ubutungane akabwirwa n'ivyaha yagirizwa ivyo ari vyo uko niko n'amashami ishami ryigenga akurikirana hagufi iyo dosiye yabibwiye ijwi rya amerika metre gustave niyonzima atwara urunani rw'abashingwamanza kavibe rukurikirana hagufi urwo rubanza ivyo vyose bihonyanga ingingo ya mirongo itatu na kane y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa code de procedure penale yigeze abonana n'umuryango wiwe ngo agemurigwe nta mushingwamanza wiwe apfunzwe uko uko twovyita kuba sekestre apfunze ivyo twokwita de façon vagabonde ni nko guha ufata umuntu ukamwareva ugaca umutwara ukamufungira ahantu nko muhira niko bimeze batinya iki kugira bamwerekane ahobwa ibintu vyo muri kahise n'ibintu bidafashe hari umugambi wo kumugirira nabi aba opeji bariko barabaza umuntu bisunga ibwirizwa shingiro bisunga amategeko mpuzamakungu mu ntumbero yo kubahiriza agateka kazi na muntu bukeye dr sahabo amaze gufatwa agafungwa abafise imitahe muri ivyo bitaro vy'akarorero baserukira leta bashize habona urwandiko rurimwo amakosa bagirizwa uwo muyobozi mukuru wa kira hospital muri ayo harimo ubunyonyezi bw'amatungo y'ibitaro gutwara nabi n'ayandi makosa bavuga ko yaragejeje ahatemba ibyo bitaro icyo bikoze nta gitigiri cy'amafaranga yoba yaranyurujwe kiboneka muri ubwo rwandiko aha niho amashami yigenga afatira akikeka ko dr christophe sahabo azira ubwoko bwiwe imvo za politike n'agashavu afitiwe n'ubutegetsi dr sahabo christophe amaze gufungwa yaca ategekwa gutanga imihoho mu ikete yiyandikiye agaragaza ko atanze imihoho ku mvo ziwe bwite aha abanyamategeko berekana ko ibyo umuntu akora byose amaze gushikanwa mu biro by'iperereza byinshi bifatwa nk'ibidakurikije amategeko kuko akenshi abikora kugira ngo akizagatwe metere jean pierre bigirimana nawe nyine wo mu mashyirahamwe yigenga arafite icyo yongera ko ubundi mu gihe yamaze kogozwa mu mabanga yari ajejwe nimba yarakoze amakosa n'amakosa yo gukurikiranwa mu bijyanye n'iby'akazi atamusumirano naryo yuko ingingo ya mirongo ine y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubita intahe mu gahanga afatwa nk'umwere byari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegembya amakuru ijwi ry'amerika rifise ni uko uwo mugabo hari ibindi yasabwe gukora canke gusinya ari mu biro vy'iperereza akanka ari navyo vyoba vyatumye ateba mu gasho k'urwo rwego rutungwa gatoke n'abaharaniye agateka kazina muntu ko rukunze gukorerwamo ivyaha vy'ihohoterwa bifatiye ku kuboriza igufa uwufunzwe ayandi makuru yo kwizera ijwi ry'amerika ryaronse ni uko uruhande rwa leta rwoba rushaka kugira imitahe myinshi muri ivyo bitaro ariko umuyobozi mukuru akaba yoba yarababereye intambamye ijwi ry'amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganji bw'ubutungane n'amaparike bivuga ko ryahamagaye umuvugizi w'ubwo bushikiranganji co kimwe n'umuvugizi wa sentare na inyuzwa agnes bangiricenge yamara ntibatwitavye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika yabandikiye ubutumwa bugira buti twari twifuza ko mugira ico muvuze ku ifungwa rya dr sahabo christophe yahora arongoye ibitaro kira hospital n'ibihe byaha akurikiranywe ko bihanishwa ibihe bihano ko hari abavuga ko yoba afunzwe bidakurikije amategeko mubivuga kwiyiki bikunze mwugira ico mubivuze ko murakoze nyamara gushika igihe twaheza gutegura iyi nkuru ntawatwitavye canke ngo yishure ubutumwa bwacu n'uwo umuryango waduhaye ko ari umuvugizi wawo kuri iyo dosiye ntiyitavye ngo hagire byinshi atubwira kukunge na magara ya sahabu yoba yifashe ubu ubu ivyo bitaro biramutswa dr sylvain pierre nzeyimana atwara urwego rw'abaganga mu gihugu urwego nshingwantwaro narwo rutwagwa na ndagijimana charles yahoze atwara sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nawe yemereye umukuru w'igihugu nyakwigendera peter nkuru nziza kwitoreza ikindi kiringo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikiringo cazanye indyane mu gihugu nk'uko abamugwanya babivuze pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije tubararikire n'ibindi biganiro byo kuri uyu munsi birimo iwanyu mu ntara nk'uko mubizi guhera saa saba na murisanga guhera saa kumi ntimubitangwe rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama